bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane ni nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze inshuti bakunze mwese tugejeje gutanga ibifungurwa n'ibindi bikoresho bito bito tukabikura muri pamu ariko turitwararika duce mu madiyoseze yacu n'abajya batesha izabo bakaba bari hagati mu gihugu
uyu ni patiri jean bosco n'intunze umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe sede caritas burundi rya ekereziya katolika rijejwe iterambere no gufata abatishoboye avuga icyo ekereziya katolika n'ayandi mashengero bariko barafasha impunzi zahungiye mu gihugu c'u burundi n'izindi ziri hanze y'igihugu turabigaruka ko handi hato muraguma ku maradiyo yanyu tubafitiye kandi n'indi nkuru yerekeye ivyerekeye rero igisata c'iyungururizo muri sentare nkuru ya karere ka afurika y'ubuseruko caburanishije urubanza rwerekeye ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu c'uburundi pya nkuru nziza navyo nyene ni handi hato ariko mbanze ndababwire muri make ko uburongozi bw'umugambwe ya ANC uri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ejo ku munsi wa mbere butashoboye kumvikana ku cokorerwa perezida Jacob Zuma bahanye isango ryo kongera kuzohura kuno wa gatatu bavugane nimba Zuma yo kinjura canke hakagumizwa ku butegetsi iyo nama yabaye mu gihe ku munsi wa kane bitegekanije ko hashikiriza imbere n'amashinga amateka ijambo yamavuga kumwa kutashe yerekana ingene igihugu cifashe ku munsi wa Mungu abategetsi bakuru ba ANC bari bahuriye ku kirimba kwa Zuma giherereye mu gisagara ca Pretoria mu nama basigura ko yari igamije gukingira ineza y'igihugu na ANC nta tangazo y'ivyavugiwe vyose muri iyo nama rirashikirizwa yamara Julius Malema hari mu batavuga rumwe na leta muri Afrika y'Epfo abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yemeje ko abategetsi ba ANC bariko bagondoza Zuma ngo atange imihoho ariko yoba yararahiye akarengwa ko atageza yitanga perezida Zuma yisiguye avuga ati nduguriye twamugina nta kibi na kimwe nakoze cotuma ntanga imihoho ndugaye twamugina imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa afurika y'epfo hagati aho ejo ku munsi wa mbere yasabye ko inama yasabye ko ijambo rya zuma imbere y'inama nshingamateka ritegekanije kuwa kane ryo kwegezwa inyuma kubw'iyo migambwe abanyagihugu nta cizere bagifitiye perezida wabo leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri wa mbere yafashe izindi ngingo ku bibirigi mu gusaba ko ibiro by'abaserukira ibihugu bibiri vyugarwa kandi n'ingendo ikompanyi y'indege y'ababirigi igira ikinshasa zigabanywa kuva ku munsi zikavanwa ku minsi indwi gushika kuri ine e, uko indwi itashe umuhanuzi wa perezida joseph kabila yavuze ko iyo ngingo yafashwe ku munsi w'imana kandi yamaze kumenyeshwa igihugu c'ububirigi haraheze indwi zibiri kinshasa isabye ko ibiro vya Schengen bitangirwamwo viza kubaja i Buraya biri Kinshasa vyugarwa ni nyuma yaho ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa mbere Ubirigi bushikirije ko bugiye gusubiramwo imigenderanire n'abategetsi ba Kongo gushika habaye amatora yemewe na bose. radiyo ijwi amerika isamira na washington dc muyumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abari arusha n'ahandi ku isi yose mushobora kumva ibiganiro vyacu muciye kuri interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adrese yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi igisata c'iyungururizo muri sentare nkuru y'akarere ka afurika y'ubuseruko gikorera arusha muri tanzania uno munsi caburanishije urubanza rwerekeye ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu c'uburundi pia nkuru nziza ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu pia claver niyo nkuru yakurikiranye ivya runo rubanza claver amahoro ngaho arusha
mwaramutse usange mwiriwe neza Diane nini nazo imbere y'uko utubwira uko urubanza rwagenze hitwaye bande hama bitwara kubera iki
hitwaye amashyirahamwe yigenga mu burundi abicisha mu runani rw'amashyirahamwe yigenga yo mu karere ka afurika y'ubuseruko abo bose bakaba baburanirwa n'urunani rw'abashingwamanza bo muri afurika witwa uniyo panafricaine des avocats bakaba bitwaye bavuga yuko ngo ah, ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu petero nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu atisunze amategeko agenga uburundi n'umuryango wa afurika y'ubuseruko ko sentare y'ibwirizwa shingiro mu burundi yoba yatewe ubwoba mu kwemeza petero nkurunziza nk'umukandida wa senede fdd hamwe rero n'uko ngo umugwiseni wemeye ko amatora aba utarukurikije amategeko amategeko bavuga yuko perezida nkuru nziza yahonyanze ni nk'ayahe
bavuga ibwirizwa shingiro ry'uburundi bakongera bakavuga yuko iryo bwirizwa shingiro ry'uburundi rimaze guhonyangwa haba hahonyanzwe n'amategeko agenga umuryango wa afurika y'ubuseruko cyane cyane ayerekeye i- intwaro rusange hamwe na demokarasi ivyo vyose bimaze gushikirizwa abumviriza imanza hari ingingo yafashwe urubanza mu idonido vyari bimeze gute muri make
urubanza uno munsi hari muri sen hari igisata c'iyungururizo eh, ivya- ibirego nk'ivyo bikaba vyari vyaratanzwe muri sentare ya mbere hari mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ico gihe rero sentare ya mbere ikaba yari yavuze ko yaba amatora umukandida canke ikiringo ca gatatu vyose vyubahirije amategeko y'imbere mu gihugu uno munsi rero abo baburanya leta y'uburundi bakaba bavuga yuko basaba ko is- iki gisata ca sentare y'iyungururizo cofuta ibya mbere maze amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu agasubirwamwo hari ico baragera bashikiriza
urubanza rwashizwe mu mwiherero nta sango yatanzwe y'aho eh, urubanza ruzosomerwa ariko rero ababuranira leta y'uburundi eh, nka vo- nka- nka metre kayobera nesto yavuze ko ivyo birego vyose atashingiro bifise ko eh, ivyo ngo bigamije gucafuza leta y'uburundi no gusamaza abantu ko kandi ngo ari kunezereza ngo abazungu buba batumye ayo mashirahamwe yigenga kandi ko ingingo ziriko zi- zishobora gufatwa zidashobora gusubiza inyuma umugambi eh, w'amatora kandi ko ngo n'inzego zaragiyeho mbere zigiye gutegura n'ayandi matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abitwaye bobo kutubwiye itababuranira leta y'uburundi bavuga hari ico muravugana nabo
abitwaye eh, bizeye yuko ngo ino kino gisata ca sentare y'ingururizo kizohava gifuta ingingo yafashwe na sentare ya mbere maze ngo amatora agasubirwamo ariko ngo naho atosubirwamo bikaboneka yuko ngo ayo matora yahonyanze amategeko maze ngo bikaba nk'ico bita referanse kikaba ikintu eh, kizoja kiravugwa no muri kazoza yuko ngo amatora ya bibiri na cumi na gatanu mu burundi yahonyanze amategeko n'atashoboye gusubirwamo hari akabazo baba badije bikaramuka bibaye gutyo bihindura iki mu gihe hasigaye imyaka ibiri gusa kugira ngo ico kiringo bamwe bavuga ko ari ica gatatu ariko abandi ntibemeze ko ari ica gatatu ngo kirangire gaclaver
bose nababajije ico kibazo ko runo rubanza arico rushobora guhindura ku matora ariko arategurwa eh uburana leta y'uburundi metre nestor kayobera yavuze ati ibi nta kintu na kimwe gishobora guhindura mu gihe hasigaye iminsi ibiri ngo hatangure kwiyandikisha kugira ngo abanyagihugu bazoje mu matora ya kamarampaka yo gutora ego canke oya kwibwirizwa shingiro ari navyo bizoca binatuma baja mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yavuze ati rero ntaco bishobora guhindura ariko rero u- eh, uburanira amashirahamwe yigenga nawe metre donald deya yavuze ko bishobora kugihindura kuko ngo bishobora no kuyigiza inyu- inyuma bimaze kuboneka yuko eh, ivyayavuyemwo bitabikurikije amategeko urakoze cane gose pierre claver niyo nkuru ukorera arusha kubw'ijwi rya amerika urabandanya ukurikirana rero ivy'urwo rubanza hama amakuru yacu ari imbere uraheza urugaruke ko kw'idonido
murakoze namwe tukiri ku makuru avugwa mu burundi ariko uh, ibujumbura abagize imirwi ibiri ujejwe ibibazo by'ubumwe no gusubiza hamwe hamwe n'umurwi ujejwe kunywanisha ukuri kunywanisha no kurekurirana hagu- hagati y'abarundi barahiye kuri uno wa kabiri imbere y'umukuru w'igihugu c'u Burundi n'inama nshingamateka na nkenguzamateka vy'ico gihugu mumenyesha amakuru wacu Evariste Nzikobanyanka i Bujumbura yabikurikiranye nawe nyene turi kumwe kuri telefone Evariste mu murwi umwe umwe harahiye bangahe
mu mugwi umwe umwe duhereye ku mugwi ujejwe ibibazo by'ubumwe no kunywanisha abarundi eh, conseil national eh, de l'unité et de reconciliation harahiye abantu bagera ku ndwi abo rero ni bashasha n'umugwi mushasha washinzwe mu mwaka uheze abandi barahiye ni bandi batatu eh, bo mu mugwi severe umugwi w'igihugu ujejwe ujejwe ku- ku- ukuri no kunywanisha abarundi eh, commission verite reconciliation abo rero ni batatu muri severe bakaba baje basubirira batatu batari bakiri muri zeilande Mhm. uwo murwi ujeje ibibazo by'ubumwe no gusubiza hamwe ni mushasha wagiyeho ryari hama ibikorwa nyamukuru ujejwe n'ivyaha
umugwi wagiweho eh, washyizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu eh, ryo mu kwezi kwa cumi umwaka wa bibiri na cumi n'indwi twara uheze Eh, uwo mugwi rero ukaba ujejwe eh, gushimangira ubumwe bw'abarundi ubumwe bw'abarundi eh, buheruka guhimbazwa no ku munsi w'ejo hamwe mbere no kunywanisha eh, no kunywanisha abarundi baba abari hanze y'igihugu canke abari mu gihugu Mhm, muri abo bose bagize iyo migwi hari abo mwashoboye kuvugana kugira ngo bakubwire ku byo bimirije gukora bikuru bikuru
uwo twashoboye kuvugana mu mugwi eh, ujejwe ibibazo by'ubumwe no kunywanisha ni umukuru wabo ambasaderi ruzoviyo eh, guillaume eh, akaba yavuze yuko eh, bagiye gukora kugira ngo eh, n'imiburiburi ubumwe eh, bw'abarundi butsimbatare mu gihugu ndetse akaba yan- yanamenyesheje yuko uwo mugwi ugiye gukora cyane kugira ngo na cyane cyane nk'abarundi eh, bahunze igihugu mu mwaka mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu bashobore gutahuka mu gihugu mu mugwi severe naho eh, twavuganye n'uwurongoye eh, urongoye uwo mugwi severe akaba musenyeri eh, arongoye uwo mugwi akaba yavuze yuko eh, aba bantu batatu basubiriye batatu batari bakiri mu mabanga eh, baje kubaruhurira kuko bavuga bati hariho ibikorwa byari byarajyanye byari bijejwe abo bantu batatu ati none ubunyi ibikorwa bigiye gukorwa umugwi severe ushike ku ihangiro wihaye aba muri abo bategetsi bari ngaho harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza abashingamateka n'abakenguza amateka hamwe n'abarongoye izo nzego zibiri hari amajambo bahavugiye
Eh, nta majambo bahavugiye eh, kiretse eh, kurahira kw'abo bantu bagera kuri cumi nta majambo yahavugiwe ah, abategetsi abashingamateka abakenguza amateka eka n'umukuru w'igihugu eh, bari baje kurorera ivyo birori gusa vyo kurahira ariko nta majambo bashikirije atari ukugurura eh, ivyo bikorwa nk'umukuru w'inama nshingamateka ah, yugurura icese ivy'ivyo gikorwa yashikirije yuko eh, baje kugira ngo iyo abagize iyo migwi ire hanyuma baje kuki urakoze cyane rwose Evariste ko banyanka nawe iyo nkuru uraza kuyigaruka ku makuru yacu yo hanyuma
murakoze namwe
ikibazo c'impunzi gitera kigira uburemere bunini mu mashirahamwe asanzwe afasha impunzi ni mu gihe amwe muri yo aza yaramaze kumenyesha yuko amafaranga yo kubafasha asa nk'uko atazokwira kuko impunzi zibandanya zigwira mu karere k'ibiyaga binini ariko no kw'isi yose none mbega abanyedini abarongoye amashengero ko tuzi abenshi muri bo begukira amashengero atandukana atandukanye bafasha iki izo mpunzi ikibazo twakibajije bamwe mu barongoye amashengero mu gihugu cy'u Burundi giheruka guhungiramwo abagera ku bihumbi ndwi bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mugenzi wacu Diane Ndonsi aratangura ikiganiro ciwe yakira abatumire bari kumwe kugira ngo abatubwire hama baduge kwijambo François Ntiranyibagira umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe ry'amasengero ya Pentecote mu Burundi turabaramukije baramukije amahoro y'imana ego namwebwe patiri Jean Bosco Nintunze umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe Caritas Burundi rya Ekereziya Katolika rijejwe iterambere no gufasha abatishoboye namwebwe turabaramukije Okay.
twibutse abatwumviriza ko bumviriza ijwi rya amerika aho tuza kuvuga ku bijanye n'intererano y'abarongoye amasengero n'amadini mu gufasha impunzi zaba izisohoka igihugu zihungira igihugu canke izinjira zihungira mu gihugu canke izihunguka canke abateshejwe izabo basanzwe bari hagati mu gihugu duhere kuri mwebwe pati mwebwe ivyo bikorwa musanzwe mubikora mwoducira ku mayange ingene musanzwe mubafasha ni igikorwa tumaze imyaka dukora na cyane cyane kuko aha mu burundi hama hariho impunzi uri impunzi z'abagenda hanze uri impunzi z'abaza aha mu gihugu iwacu cyangwa abahungira hagati mu gihugu ni igikorwa dukorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu hasera na pamu turafitaniye n'amasezerano hagati y'amashyirahamwe tukaba turi batatu bagize amasezerano hari ibikorwa dukorera mu makambi y'impunzi uko ari ane aha mu burundi abiri ari hariya muri diyoseze ya muyinga kinama gasogwe hanyuma n'abiri ari muri diyoseze ya ruyigi bwagiriza na kavumu muri ayo makambi twebwe dujeje n'iy'abakongomani twe tujeje gutanga ibifungurwa n'ibindi bikoresho bito bito tukabikura muri pamu ariko turitwararika duce mu madiyoseze yacu n'abajya batesha izabo bakaba bari hagati mu gihugu n'ikibazo cy'abari hanze nacyo nyine kiraturaza kuko turakorana n'andi makaritasi muri kano karere tukaza turagenderanira turamaze no kujya kuraba impunzi muri bihugu bitatu duhana imbibe na cyane cyane turafitaniye ishyirahamwe yitwa Caritas Sayac irimwo u Rwanda Kongo n'u Burundi aho rero turagenderanira kugira ngo tuvugane ico kibazo c'impunzi dusangiye Mm, ego reka na François uh, ntiranyibagira nawe nyene umuhuza bikorwa mu ishyirahamwe ry'amasengero ya Pentecoste nawe nyene aducire ku mayanga ingene basanzwe babikora ego diane urakoze cyane gufasha impunzi ni kimwe mu bigize akarangamutima k'ishengero kuko ishengero uretse ibikorwa byo kwizera harimo n'ibikorwa byo gufasha abantu kuko biri ubwayo ivuga ko ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye kubera gufasha rero impunzi n'abandi bantu bantabonikora bisanzwe biri mu karangamutima k'ishengero rya panekoti mu burundi sepebu rero mu gufasha bene abo izo mpunzi hari ibikorwa bitandukanye ikora ubwa mbere no kubashigikira kubafasha mu mutima ko murabona umuntu hariho icyo twita dignite nzi muramfasha nk'iyo tubivuga mu kirundi kugumana agaciro kiwe kumva ko ari ari umuntu akwiye akwije ibintu by'umuntu ko hariho abantu baba mu bihe by'ibibazo abahunga cyane cyane umengo baciye ba- bata agaciro kabo ariko umuntu akwiye kumva ko iyo gufashwa akagumana agaciro kiwe kumva ko ari umuntu akwije muri ibyo byose umutima rero niho dutangura ubwa mbere kubafasha kubabwira ijambo ry'imana kubasengera kubaremesha E, mbega nyine hari abavuga yuko ahanini masengero ayo bita abakizwa e, yuko ngo ahanini ngo batanga ibyo nyine byo mu mpwemu cyane kuruta gutanga ibyo umuntu aba akeneye byo mu mubiri neza na neza murabashigikira mu biki umuntu ntagizwe n'umuhemu gusa agizwe n'umubiri n'imuhemu kandi ibyo byose bikwiye gufashwa bikazigamwa kuko hariho neza neza mu by'umubiri bwa mbere turabafasha nk'aba bahunguka kubaronsa aho bashobora kurara kububakira aho baba kabafasha mu konsa ibyo gufungura kabafasha mu kuronka n'ibyo kwambara kuko ibyo n'ibyo umubiri ukenera kugira ngo umuntu ashobore kubaho si impemu gusa rero kuko umuntu si impemu gusa impemu ni- umuntu n'umubiri kandi ni impemu icyo twita approche holistic bafasha mu byo byose bakenera mu kubaho kwabo ego pati muravutse ibyo muhora mubafasha eh, mbega aho aho mu- mu- mushika mbona mu- mushika aho umuntu ategereza gushika mu mu- mu kubashigikira nta ntambamye muhura kugira ngo mushika aho mwari mwifuza ikibazo cy'impunzi ndabona ko kimaze eh, kuba ikibazo kinini cyane usanga n'amashyirahamwe mpuzamakungu adashobora gushika aho yipfuza eh, mu byo akenera ugasanga mu buryo begeranya ntibuba bukwiye natwe turamaze kubibona ukabona yuko twarengewe ukabona yuko eh, ibyo kubafasha eh, bitagikwiye hanyuma ahandi naho uriko uratabaza Uh, abandi bagira neza ukabona ko uburyo budakwiye mbona ko ari ikibazo kininiya cyane twibaza yuko eh, dukeneye gufatira umwanya nicyo gituma uno mwaka kuva mbere mu mwaka weze mu kw'icenda eh, kiliziya yose iri ku isi yose yagize iti twicariye ikibazo c'impunzi turaba ingene eh, kimeze hanyuma Caritas eh, twita internationalis ikwiye ku isi yaratanguje isekeza ayigira iti ngo twicare ico kibazo turaba ingene cifashe hanyuma nk'uko yavuze ati ni ikibazo umuntu akeneye gukoresha approche holistique Eh, turabe ivyo impunzi zikenera hanyuma turabe n'ingene eh, turiko turatora inyishu papa yarafashije kugurura iyo sekeza muri uku kwezi kw'icenda araduha ni- n'um- eh, n'umutwe w'i- w'ijambo twogenderako ngo partage le chemin dusangire urugendo muri rwo gusangira urugendo rero eh, nicyo turiko turagira eh, no ngaha mu burundi kugira ngo turangene abo bantu bwa mbere tubakira tugasangira urugendo biratwa ko ari imyifato ya mbere ihambaye ni nacyo gikorwa mwariko murarangura igihe muheruka gushikira impunzi zibwagiriza ego kiriya gikorwa cyarabaye igikorwa eh, tutorabisha amaso agarukira hafi ariko amaso aga- agarukira kure kuko bari abepiskopi b'ibihugu bitatu bari mu nama hariya i Gitega mu seminari nkuru y'Igitega abava ah, muri Repubulika ihaneya amajambere y'Ikongo abava mu Rwanda abava mu Burundi bari bahuriye hamwe mu nama ibahuza eh, ya SEAC kubera ico ciyumviro ngenderwa ko c'umwaka bagira bati ngo tugende rero gusangira urugendo n'impunzi zacu Mm.
bari babitanguye babi- babigira mu Rwanda bagiye kugirayo inama Ego.
baja kuraba abarundi bo nabo bagiye kuraba abanyekongo ego francois mwebwe mu isengero rya pentecote namwe icyo kibazo cy'impunzi muri ko murakiraba mubona uburemere bwacu bungana gute Eh, kuba ari nk'uko patiri ariko arabivuga haragumaho tukwita intambamyi cyangwa aho kutarenga ngo tuyite amarimite inama nyamukuru ndazana mu buryo butatu jewe ubwa mbere ni ubushobozi buke nk'amashengero dufite kugira ngo dufashe abo bantu ubwo bushobozi buke rero bukavana n'iki cya kabiri cy'uko hari ubwiyongere bw'impunzi impunzi guma ziyongera aho saha mu gihugu iwacu gusa hose wumvije no ku isi impunzi ziguma ziyongera kuko ziyongera mugabo nabwo ubushobozi bwo kubakira butiyongera intambamyi ya gatatu nyamukuru ni ubwiyongere kandi bw'ibibazo ni uvuga bwe- bw'amatati bw'inda n'ingorane no mu bantu ubwo rero ngo butuma rero abo bantu baguma baba benshi bigaca bituma rero bigorana ingene umuntu ashobora gushobora gufasha bose ni by'ukuri mu ishyirahamwe ry'amashengero ya pantekote mu burundi turafise natwe urunani rw'amashengero ahoraniye muri ibi bihugu muri afurika yo hagati n'ubuseruko twita ukiyamuka duhuriramwo n'aba n'ayandi mashengero ya pantekote nko mu rwanda muri congo tanzania ah, kenya n'ahandi iyo namwe duhe muri ibyo dusanga ibyo bibazo biri hose nubwo nk'iyo hariho ubwiyongere bw'impunzi hariho ubwiyongere bw'ibibazo bishishikara kwaduka arizo bitera rero gufasha cyangwa umurindi wo gufasha ugira aho ugarukiye kubera ko habayeho n'ubwo bwiyongere bw'abantu umagira ibibazo batuma rero impunzi zidashobora gufashwa neza nk'uko byategerezwa kugenda iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
pati tugaruke tubabaze hari umuti patiri muba mwarabonye ukwiriye kuri izo mpunzi ziri ngaha mu karere k'ibiyaga binini turamaze kuvyiyumvira turamatokera mbere n'amahwaniro makuru makuru amaze kubera ngaha mu Burundi inama yabaye mu bihumbi bibiri na cumi Caritas yari yatumye ko abo muri kano karere n'abava eh, mu bindi bihugu baraza turiyumvira hanyuma tubona yuko inyishu nyamukuru ari amahoro twarasubiye kugira indi nama aho yari igirishijwe n'abari mu butungane n'amahoro mbere n'andi mashengero yarimwo abangirikani abapentekoti eka n'abandi yandi mashengero twarahuriye i goma mbere turagira n'urugendo rurerure ahantu twagira tuti ngo turondere amahoro kino kibazo cy'impunzi gihere mwasanze ari wo muzi niwo mu- muzi niwo muti hamwe amahoro yoboneka abantu boca basubira mu zabo n'amahoro mwarabonye ingene biboneka cyangwa ibyabaye ibintu birebire bijya kuri byinshi hari aho duhora twibaza yuko umenga imana igihe iratugabire hanyuma hano nawe ukazabona birasambutse icyo gihe twagize izo ngendo tumaze guhwana ugasanga abarundi abanyarwanda abanyekongo turiko turagira hamwe urugendo wamenga imitima yasubiye guhura wamenga amahoro aragarutse hanyuma eh, hariho n'ibiri biri kuza biraduciramo rero ugasanga ya mahoro wamenga turubatse haraciyemwo eh, ibyo bituma asambuka ariko eh, tugumana umwizero tugumana umwizero igikorwa cyo kuremesha amahoro cyo kuvuga tuti hahirwa abaremesha amahoro kibwirizwa kuguma kibandanya yego kuri izo mpunzi ziva muri ibihugu eh, by'ibiyaga binini izo mpunzi zirakenye amashure zirakenye amashuri abana babo bigiramwo hari ingorane zitandukanye ku bakenyezi ubana umukenyezi bungenga atagira icyo afungura gikwiye akabyarira ngaho umunyene mu mpunzi canke abagabo bafise inguvu badashobora gukora mara umuntu afise inguvu nyene ntashobore kuronka ico yihereza hari byinshi bishobora kumwadukako Ah, iyo mice y'abo bantu namba muce uyuhe mushobora kugira ico mukoze canke mubona muti aba bantu nibo bahora baba bihutirwa cane hamwe aba boshobora kugira ico bafashijwe impunzi ko zoba zishigikiwe kurusha ego nkuko mubivuga n'ukuri bose aba ari impunzi kandi baba bafise mu bibazo mugabo usanga ari imice imwe imwe usanga mu twita ngo le plus vulnerable abo ni abana n'abakenyezi b'ibungenze abakenyezi muri rusange gutyo gutyo gutyo nico gituma n'ibyo kubona navuze dukora byo gufasha usanga wegereza ibikorwa bifasha nk'abana no gufasha abantu kubashira mu ishuri ko nubwo bari impunzi bafise uburenganzira kwiga hari ibyo twita uburenganzira bw'abantu reduruwa z'abantu uri impunzi utaba impunzi utegereza kumva ko ukwiye gushigikirwa bavuze iby'amashure aho amaze gutembera amashuri hamwe hamwe ari ha- nko mu burundi amashuri baragerageje kuyashyiraho ariko anayigeza kuja muri kongo eh, ndabona yuko eh, abarundi bari bafise ibibazo byo kuyiga ukabona yuko eh, batarifise ubwo buryo bu- butaboroheye kuja mu mashuri badafise amashure ca badaronka ivyankenerwa kugira ba- baje kwiga ego bo- na cane cane bo bagira bati tubandanye twiga mu rurimi rwacu twige mu kirundi kugira ngo nitwahunguka tuzobandanirize hahandi rero bari bafise impungenge bagira bati naho twokwiga mu- mu mashure y'ikongo tugaruze mu burundi tuzosanga twarasubiye inyuma kandi cane cane ko bibaza yuko bazoca bahunguka eh, vuba na vuba Eh, muri tanzania ni ikibazo camye kiriho ibyo by'amashure Eh, rero none nuko tuvyitwararika nuko tuvyitwararika tugiyeyo ba- batubaza cane cane ivy'umutima bakagira bati "Twaba du- kuremesha Baka- bakagira bati "Eh, turakeneye ibitabo turakeneye kuririmba turakeneye gusenga ugasanga navyo nyene biri mu myitwarariko yabo aho bari rero ni ikibazo nibaza ko mu buryo bwose eh, dukeneye kwitwararika eh, tukababa hafi tukaraba yuko izo mpande z'ubuzima bwabo bwose zikurikiranye habera afise ababijejwe baba babiraba ariko je nibaza yuko umutekano w'umuntu ariho abawushinzwe ni- ni ivyo bihugu bahungi- eh, baba bahungiyemwo bigerageza gu- gutekakanya uwo mutekano kandi bibaza ko babigerageza bimaze gushika uba usanga aragaciyemwo ugasanga igihugu kiri- kiragerageje kirawugarukanye Eh, nko Twe- mu buganda eh, hariho abakunda abahora bakomerekera mu ntuze mu mu makambi y'impunzi hari n'abamaze bamwe bamwe hariho n'abahora bahunga turonka amakuru y'uko bahunze bakavayo bakaja mu bindi bihugu aho bibaza ko boshobora babona ko umengo umutekano wabo woba wubahirijwe kurusha canke muribuka ko aho mu gihugu ca kongo impunzi zatewe bakicwa ari benshi cane kandi bari mu mikambi y'impunzi ivyo byo byo mwebwe mubivuga kwiki canke abo bajejwe kubacungira umutekano mu- mubabwiye iki?
mu bisanzwe hariho amategeko mpuzamakungu aje kubahiriza impunzi aho ziri hose icyo two tuvuga ni uko amategeko yo kubahirizwa umuntu yahunze ari amategeko amugenga ibihugu byabakiriye bifite amategeko abagenga bitewe n'ingene bakingira kugira ngo umutekano wabo wubahirizwe Twe rero dushimikira cyane yuko amategeko yo kubahirizwa ko niyo haba hariho ibibazo by'imi intambara n'ibindi hariho n'amategeko y'intambara iyo ari amategeko yubahirijwe twumvira yuko impunzi zishobora gufashwa neza bagakingirwa n'ayo mategeko n'ibyo bihugu byisunze amategeko ahenshi kuba kutayubahiriza iyo yubahirijwe ntaco tuma abantu bahungiye ahantu batubahirizwa umutekano wabo eh, miliyoni ijana za- z'impunzi eh, ku isi ugasanga ni ibibazo biteye ubwoba kandi biriko birarengera ubushobozi bw'abantu aho umuntu agira ati kimwe navuga eh, tutagarukiye amahoro ngo tuyatsimbataze mu bihugu ico kibazo c'impunzi kizoguma kiturengeye kandi gitwara uburyo bwinshi nivyo rero nogira nti eh, notera bisubiza kwa inyuma kane.
n'iterambere Bit- bisubiza inyuma iterambere bisubiza inyuma n'akaranga k'umuntu Eh, eh, bavuze ibibazo bi- bishikira ko- ko ko bariko barahunga agateka k'abantu eh, gahohoterwa ibyo byose ni ibibazo bijyanye n'uko guhunga ego ego reka tubashimire ku ntererano yanyu patiri jean bosco n'intunze umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe caritas burundi rya ekereziya katolika rijejwe iterambere no gufasha abatishoboye turabakengurukiye ku ntererano yanyu mwakoze diana ego namwebwe francois ntiranyibagira umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe ry'amashengero ya pentecote mu burundi namwebwe turabakengurukiye ku mitavye ubutumire murakoze cyane diana twibutse abariko baratwumviriza ko mwariko mwumviriza ijwi rya amerika aho twariko tuvuga ku bijanye n'intererano y'abarongoye amasengero n'amadini mu gufasha impunzi diane ndonse narinda kiremesheje ndabakengurukiye yane ndonse nawe tugukengurukiye abandi dushimira nimwe bw'inshuti bakunze mwariko muratwumviriza nanje diane nahazwe hano muri sitiya cumi n'umunani washington dc mfatikanije na innocent kimenyi hamwe na engineer linas yari muhinga bw'ivyuma twemi twifurize kuranirwa mu banyi no mu vyanyu ijwi rya amerika rirabatumiye mu biganiro biri imbere muri ivyo harimo muri sanga saa kumi ku masaha mu burundi no mu rwanda